iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda Uh, yani itanga ishaka niwo muri kumwe muri studio gatanu i washington dc kuri uno munsi wa kane abugururiye amaradiyo yanyu tubahaye ikaze mu biganiro byacu abanyagihugu baridomba ko kenshi amabanki abahotora yisunze ingingo y'umwami yo mu gihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu uyu ni agato gwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ku itegeko ry'u Burundi ri- ryisunga ryisungwa mu ku- mu kugurisha icamunara ibintu abantu n'abagwizatunga baba batanze nk'ingwati mu mabanki iryo tegeko rikaba ari ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na gatandatu iyi nkuru hamwe n'ayandi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu burundi turabashikiriza mu kanya duhereye ku nkuru yerekeye aho mu burundi itegeko ryisunga mu kugurisha icamunara ibintu abantu n'abagwizatunga baba batanze nk'ingwati mu mabanki niryo iryo ku mwami mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itan- na mirongo ibiri na gatandatu abashingamateka n'abakenguzamateka basaba leta kunyarutsa impinyanyo ry'iryo tegeko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko itegeko rishasha rigiye gushyirwaho kuri uyu wa gatatu gasito sindimwo yabibwiye abatowe n'abanyagihugu ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu eloge wirikaneza arabidushikiriza Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa niwe yatanguye kwerekana amakenga afise kuri iryo tegeko.
ubushikiranganji bujejwe ubutungane nagomba kugure kubusaba urabe ingene bwofasha abanyagihugu bari mu matati n'amabanki kubera yuko abanyagihugu baridomba ko kenshi amabanki abahotora yisunze ingingo y'umwami yo mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu kandi hagati aho hashobora kuba hariho ayandi mategeko yagiye arabaho mashasha ugasanga umuntu arafise ideni ry'ibanki nivyo ariyishura kumbure mu mikoro make ashobora kuronka ariko banki igashaka gucisha hayo ikagurisha ibyiwe hamwe bagiriye ibyamunara numva nindonduwe hariho abariko barakoma induru nka mwene uko ko byoba bari muri iyo situwasiyo nyabuna nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu mufashanye n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane kugira ngo ayo matati hagati y'abanyagihugu n'amabanke atorerwe umuti atawuvunitse kandi atawuhotoye abandi Eka na Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshingamateka asanga Rwasa avuze hageze.
nagira nsabe itegeko nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yavuze nyakubahwa mushikiranganje w'ubutungane arifate nka nkama kuko baravuga ko turiko dukurikiza itegeko ry'umwami ryo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na gatandatu none umuntu yoba ariko arahotorwa uno munsi ni itegeko ry'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na gatandatu hariho amanama nshingamateka yagiye arakurikirana twebwe turi hano mwumva uyo muntu yoba akazira iki inzu yiwe ikagurishwa ngo ntiyagire ico uvuga kandi hariho ukuntu twohinyanyura amategeko mu buryo bwa none aho tugeze aho ibintu bigeze kugira ngo yaba iyo banki yaba uwo mwene gihugu ntaho togwe nico tubereyeho nico badutoreye turasaba rero ko ivyo bintu biba vyihuta babikora kugira ngo koko abene gihugu duserukira boroherwe nibaza yuko vyobanguka kugira ngo ayo mategeko aremereye ari ku bitugu vy'abene gihugu aremereye dushobore kuyiga ivyo kugurisha amazu icamunara vyaharawe cane mwa kino gihe Abandi baserukira abanyagihugu nabo mbere batanga uturorero.
ubugira kabiri nashaka kungana ku cyumviro cya shikirizo kijyanye n'abadandaza n'abandi bafitaniye amatati n'amabanki ku bijyanye n'igurishwa ry'amazu yabo abagize ingwati y'imitahe baba barafashe aha ah, hariho uburorero butari buke aho usanga bene amazu babandanya bariha mugabo ugasanga amasentara bijejwe imanza zicitse nizo kugurisha icyamunara ayo mazu bobiraba turashaka nko gutanga akarorero nk'inzu y'uwitwa sindayihebura salvatore turazi neza yuko hariho amasezerano bagiraniye ni banki mugabo naho ivyo biri uko inzu igashirwa ku rutonde y'izogurishwa Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo aratahura ayo makenga yose akanizeza ko agiye gutorwa umuti.
hari ikintu je bavuze cerekeye amabanki amadeni y'amabanki mbere hari itegeko ngaha uzokwiga ngaha rijanye n'ivyo vy'amabanki uko kugira ngo tubisubiremo ugasanga amategeko ya kera aracadukurikirana nibaza yuko eh, muzoronka ico mubivuze ko hariyo dosiye yashikirijwe y'umuntu sinayihebura salvatore bonayironse ikete mu minsi yeze mugabo nkironka ikete naca numva ama- amatelefoni menshi cane gose ugasanga ikibazo Ico kibazo ishyirahamwe ry'abagwizatunga mu Burundi yakobu ishimishwa no kubona inzego z'igihugu zigihagurukiye Antoine Muzaneza umukuru wa yakobu nukuri iki ciyumviro kije hageze mbere novuga yuko no guteba bacari caratevye kuko haciye imyaka irenga cumi n'iyindi twebwe ico ciyumviro twaragishikirije twaravuganye cane n'amabanki iryo tegeko nukuri kubona uyu munsi bashinga amateka bavyiyumviriye n'agahimbagwe gose twaranditse amakete menshi igihe kinini kugira ngo turabe yuko iryo tegeko ni itegeko rya kera rishaje twararivuze ko twaranditse hanyuma uyu munsi turanezerewe cyane nk'abagwizatunga kumva iryo tegeko inama nshingamateka leta y'u Burundi na cyane cyane icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kubona iryo tegeko yarifashe mu ntoki aya makenga ashizwe habona mu gihe haheruka gutorwa itegeko rishasha rigenga amabanki mu Burundi Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urakoze cyane rero buri kaneza ahandi naho imiryango mirongo ibiri n'umwe yo ku mutumba gasenyi komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ibandanya gusaba imiziburu- imizibukiro ni nyuma yaho bakwi- bakuriye muri ico kibanza bakuriye muri ico kibanza kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu ari- eh, arico amazu yabo ariko amazu yabo arin- arinze gusamburwa iyi nkuru niyo dushikirizwa na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka inyuma y'amezi hafi atandatu iyo miryango irenga mirongo ibiri yirukanywe aho mu gasenyi inzu za kijambere yabamwo zigasamburwa iyo miryango ivuga ko iri mu kangaratete uno mukenyezi yigana ukuntu we nabo bahora babana aho mu gasenyi ka mutimbuzi babayeho muri kino gihe ubu twarashwiragiye nyine turangara ubwo hari indaro uno munsi haheze indwara kwirukana dufashwe nabi cyane kandi twari mu mazu yacu ataco tuzira twe mu bisanzwe twagoye mu gahundwe tubonye ibidushikiye ariko n'ubu tukaba tukiri mu ibarabara nta kirakorwa ubu twarumvise ko bashizeho komisiyo nigerageze kuko turamerewe nabi cyane turi mu gahinga abana ntibagira aho biga na twa tuzu twari twarubatse tuziriringa imvura yasaze ubu twasubiye kuza dusubira kubwira abantu ati nimuduhe indaro aho turari uno munsi siho turara ejo ikibazo cy'uyu muryango kirazwi mu bushikiranganji bw'ibidukikije vyemezwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Omer niyo nkuru atomorera abo banyagasenyi aho ikibazo cabo kiri muri kino gihe n'icabitumye icyo twabamenyesha ni uko cya kibazo cyafashwe mu minwe n'ubutungane aha tukaja tuvuga yuko ku bushikiranganji ata ngingo n'imwe yofatwa ubushikiranganji eh, ubushikiranganji bw'ubutungane ubutungane butaragira icyo bushikirije twarabivuze leta yaratanze amafaranga y'umuzibukiro ku hegitari zingana na mirongo ine isabye ko ibona ikibanza cayo yabihiye uwo muzibukiro byaragaragaye ko hadakwiye byumvikana yuko hari amahera yazimiye amafaranga yazimiye ibyo rero biriko birakurikiranwa n'ubutungane aho ko ntawe jongo abihakane byagenze uko nyine amafaranga yarazimiye kiretse abavuga ko birukanywe ku nguvu aho mu gasenyi bakaronka aho baba baratse indaro hari ababuze iyo bata umutwe abo nabo bagumye aho mu gasenyi aho babaye barazingagura utuzu tw'ivyatsi bafise ikibazo kuri uno mutasuro nk'uko unabivuga uwo munsi tumerewe nabi cyane kuko imvura yaguye murabibona ni nyinshi ubu nta muntu yovuga ko agifise aho ahonyoza n'ukuguru haheze iminsi turi mu buzu butandukanye twiyungunganijemo hajya nyene ariko ku buryo atamvura yari bwagwe byarapfuma ariko ubu vy'ukuri byarunyutse kuko vy'ukuri namwe murabona urushana nico gituma rero vy'ukuri ubu tumerewe nabi cyane rwose abavyeyi barasambagiye hirya no hino abapapa nuko abana nuko mu bushikiranganji bw'ibidukikije omeri niyo nkuru abuvugira avuga ko ubuzima bw'abo banyagihugu bugeramiwe na cane cane muri kino gihe c'umutasuro ari ikintu co gukurikiranira hafi mbere hagafatwa n'ingingo mfatakibanza kuri abo banyagihugu icyo kibazo rero kirazwi mu bushikiranganji kandi bajya abantu n'abantu kuko bo kuba hafi bari mu bihe bidasanzwe twebwe rero mu bushikiranganji icyo kibazo turakizi imvura turabona yatasuye abo bantu babayeho mu buzima budasanzwe mu kurindira ko icyo kibazo kiva mu nzira twarabasabye ko bokwegera abajejwe intwaro ya komine mutimbuzi kandi twaravuganye n'abajejwe intwaro ya komine mutimbuzi baravuga ati ababenegihugu n'abiwacu nibaze tube turabereka ko boba barabaho aho boba barabaho mu kurindira ko icyo kibazo kiva mu nzira babe barabikora uko begera abajejwe intwaro babe baradufasha kandi turemera ko turi hafi yabo zabo tugomba kugerageza yuko icyo kibazo kiva mu nzira byihuta naho mere niyo nkuru avuga ko komine mutimbuzi ariyo yoba irafashije abanyagihugu babomoriwe amazu aho mu gasenyi musitanteri w'iyo komine avuga ko ico kibazo cobarizwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije nyene musitanteri wa komine mutimbuzi baseka damiyano yabwijwe rya amerika ko hari umurwi wo muri ubwo bushikiranganji washinzwe kugira utorera umuti ico kibazo iyo miryango irenga mirongo ibiri yimuwe aho mu gasenyi ka mutimbuzi hariko hubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa kane uno mwaka ni nyuma yaho harinze gukoreshwa ibimashini bica amabarabara mu gusambura amazu y'iyo miryango mu gasenyi ka mutimbuzi mu ntara ya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
amakuru hano ku iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya kuri uyu wa kane niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania uwo munsi wari usanzwe uhimbazwa itariki imwe z'ukwezi kwa cumi uko umwaka utashe abasaza hamwe n'abafise ubumuga batandukanye bavuga ko aribo ba mbere bahura n'ingorane nyinshi mu miryango muri bo muri ayo makambi y'impunzi z'abarundi muri tanzania ibindi kuri inkuru reka tubishikirizwe na mugenzi wacu pierre claver yarusha umunsi mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru wakiriwe neza n'abo wagenewe mu makambi y'impunzi z'abarundi muri tanzania abo bagizwe n'abatama abatamakazi hamwe n'abafise ubumuga butandukanye nk'uko babivugira na karyo keza ko gushikiriza ingorane zabo hamwe no kumva imigambi itandukanye amashyirahamwe abitaho abafitiye muri kazoza uwo mutamakazi twavuganye ntiyibuka imyaka yiwe ariko agereranije avuga ko irenga mirongo itandatu n'uwo mu kambi y'impunzi ya nyarugusu mwiriwega nyoko mahoro mahoro amakuru make meza bukebuke mwitabiriye umunsi mukuru wanyu w'abageze mu zabukuru yego ee n'uno munsi mwawakiriye gute emwe batanze ko turashimye byabaye byiza twabyakiriye rwose ni byiza cyane byagenze neza batanze babakiriye babahaye amasoda babahaye za biswi none nyoko ufite nk'imyaka ingahe yejeje imyaka mirongo itandatu ingorane abageze mu zambukuru bagira ngaho mu ikambi ni nk'izihe abandi badakunda kugira turi abanyentegenye dukwiye gufatwa turi abanyentegenye yumva izo ntege yumva iyo myaka yumva iratambutse kweri icyo nifuza mwamfasha nkuduhera nkajya ndeba ukuntu najya mbona n'akambaro ko kwambara ndabona ndakenewe kweri abageze mu zabukuru hamwe n'abagendana ubumuga butandukanye bahura n'ingorane zitari nke muri ayo makambi y'impunzi muri izo harimo ko baguma bateze amaboko imfashanyo gusa kuko badashobora kuja guca ingero nk'abandi indwara zitandukanye zijanye n'imyaka bafise n'ibindi ivyo tubibwirwa n'uyu yigeze kuba mu mugwi w'abagendana ubumuga ariko ubu yarekize n'uwo mu ikambi y'impunzi y'umutenderi ibi batanga cyo gufungura ni bike abandi barashobora kwiruka mu bijiji bagakora naho abapolisi babibabuza bakirukanka udufaranga bagakorakora bakirukanga barima ariko wa mugayo bo ntibashobora kuronka n'agasiga kuko nta bushobozi babifitiye kubera amagara yabo bumva bashyira kwa kundi nyene bakaguma barindiriye turiya babaha tw'indya tw'impunzi usanga rero ya minsi babemerera indya zimara nabo ntishobora no gushika gusa baguma barindiriye bagwaye baragenda ku cyo kimwe n'impunzi ku bitaro ayaba ufite ingorane z'ubumuga bakamugorora ukuguru cyangwa ukuboko ibyo tubona aho nyine yego hariho abaza basanzwe bamugaye bari bavuye uburundi bari sanzwe bafite ubumuga hari n'abandi baca bagira amagisida ino ugasanga yashyitse ikimuga agacumbagira bisanzwe n'aho batarakira akamara nk'umwaka cyangwa ibiri ariko muri benshi benshi n'abasanzwe bafite ubumuga bwabo bose nk'ababa bakwiye uburundi n'abanyamwema bariho ishami mpuzamakungu ribitaho kuva ku munsi wa mungu ririko rirabaha ibikoresho bitandukanye harimwo imatera zo kuryamako uyu ari mu ikambi ya nduta avuga ko biriko bigenda neza nk'ejo bariko baraba amamatera abazehe nyene n'abazehe batishoboye abo nyene bamugaye bose barabaha utumatera nyene vyo duto duto tw'umuntu mwumwe abandi bakabafasha kubaha ivyo nkabaja badashobora kwigura amabeki nibo babaha amabekiye aba bantu badashoboye kwivuza nibo babavuza bafite indwara usanga ari hatari barabitaho rwose abazehe nibo babahigira nyene no kuri naho dupokerera indya nibo bagenda kubapokerera barafite utuntu batwara kuntu tubajaji tujya rutukutuku nitwo bagenda kubatoreramwo n'indya mpaka muhira barabitayeho rwose ni ikirenga ni benshi rwose hari amazone mirongo ibiri n'imwe ahubwo nko mu izone imwe imwe hoba harimo nk'ijana urazi igituma ari benshi si kuvuga ngo n'abamugurumba n'abazehe bose barenza guhera ku myaka mirongo itandatu kuduga bose bafatwa nk'abantu bamugaye amashyirahamwe afasha impunzi avuga ko bene iyo minsi mikuru ari akaryo ko kuremesha abo batishoboye kuko bageze mu zabukuru nayo ibitegiro byabo kanoni bitazwi iby'imfatakibanza byerekana ko barenga gato ibihumbi ijana harimo n'abakongomani bari mu ikambi ya nyarugusu muri iyo kambi nyene uwo munsi wahariwe abageze mu zabukuru watangujwe n'urukino rw'umupira w'amaguru wahuje abasaza b'abarundi n'abasaza b'abakongomani abatama b'abarundi bakaba birahiye abakongomani mu kubatsinda kime ku busa pierre claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri leta zunze ubumwe za amerika abashinzwe umutekano mu gisagara cya las vegas muri nevada muri leta ya nevada babandanya kurondera impamvu ishobora kuba yatumye umugabo mutama w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko akora ubwicanyi bukabije aho yagandagura abantu bashika kuri mirongo itandatu uyu nawe akaba ari stefan padok yarashe abo bantu aho yari ari mu ihoteli yiwe mu igorofa ya mirongo itatu na kabiri mu ihoteli yitwa mandalay bay aba arasaba abantu akoresheje inkoho nibyo rero mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaganiriye na Atanazi Gahungu umwarimu muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois tubatega amatwi ikibazo cyo gutunga imbunda muri amerika kirakomeye kandi kiragoye gutorera umuti kubera abatunze imbunda si abantu boroshe umuntu ashobora gufatwa kuva muri iyi minsi abantu batunze imbunda ngaha mu gihugu cya amerika baragabanutse muri iyi minsi abagira ubushakashatsi bavuga yuko ibice mirongo ibiri na bibiri ku ijana by'abanyamerika aribo bafise batunze imbunda muri iyi minsi mu bantu ibice mirongo itatu na kabiri ku ijana by'abanyamerika bavuga yuko baba mu nzu harimo imbunda ariko ubirabye neza abo bantu bafise imbunda si bamwe abantu mu bantu baba abazungu mirongo itatu n'icyenda ku ijana nibo benshi rwose abirabure ni ibice cumi n'umunani abo twita abahispanike ni cumi na bitanu gusa ariko ikindi giteye ubwoba ni uko mu bantu biyita ba repubulike ngaha muri kino gihugu cya amerika icya kabiri cyabo bose bafise bavuga yuko baba muri ahantu hari imbunda waba ubarabye ni abademokarate muri abo ubarabye ugombe kubarabira ku bademokarate bobo ni nk'igice cya kabiri cyabo abademokarate ni bakeya rwose mugabo ikindi rero giteye ubwoba ni uko wumva yuko abatunze imbunda abatunze inkoho baragabanutse mugabo bagabanutse igitigiri cy'inkoho cyangwa imbunda umuntu wese atunze muri abo muri ibyo bice bikeyi cyabaye kininiya ubirabye ni nk'uko uwo muntu padok aheruka kwica abantu batagira uko bangana agakomeretsa benshi uwo muntu imbunda yari afise zari zirengeye bavuga yuko yari afise imbunda zishika mirongo ine n'indwi nizo imbunda mirongo ine n'indwi igituma icyo kibazo kigoye ni uko itegeko rivuga yuko abavuga yuko imbunda inkoho bazitunga kugira bashobore kwirinda biba birengeye ntiwo umaze kurenza utunze inkoho imwe zibiri zitatu kumbure wowe uri kurikingira mugabo umaze gushika ku nkoho cumi inkoho mirongo ibiri inkoho mirongo itatu inkoho mirongo ine n'indwi nibaza yuko abantu bose biyumvira neza baba bamaze gutangura bakaraba kuko bumvise yuko umuntu ari karagura akagura yaba ari nk'urumogi cyangwa ari naho byoba ari ibizogo ugatangura kuzuragura ibyo bintu batangwa kubibaza bati "Eh, none ibyo ari karagura birakenewe Ye, none- amategeko ariho- ariho abi- abigenga Ye, Icyo rero Professor- bitari bija ku by'amategeko kuko hariho leta zimwe zimwe nka za nevada zitagira amategeko uragenda gusa kugura inkoho nta biraba mugabo yaraziguze no mu maeta Mm.
hariho amategeko Ye, Ikiba yes.
kigoreye rero kuraba ni kuki yoshobora kuzigura agashika izo zose zikumvi zikarenga igitigiri Nibyo, ni- ntihagire n'umwe avuga ati nakare karagura inkoho Mm, nibyo koko profeseri uwo mugabo uriya mugabo wishe abantu ah, ya- yaguze imbunda azigura muri leta zitandukanye harimo nevada yuta na california kandi nk'uko mubivuze habonetse imbunda zigera muri mirongo ine na zirindwi noneho akaba yaraguze imbunda mirongo itatu n'eshatu mu mwaka ushize wonyine izi mbunda ni nyinshi nk'uko mubivuga ntabwo byaba bivuga ko ari imbunda zo kwirinda kandi nta n'ikintu cyari gutuma batazimuha atazigura kubera ko yari yujuje ibisabwa Ah, ariko kandi ubwicanyi nka buriya uriya mugabo yakoze murabona hari isomo ry- byaba bisigiye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se amashyaka arimo gukorana aya mashyaka manini cyane cyane mu- muri amerika yombi arimo kugerageza gushakira umuti iki kibazo ariko kandi kugeza ubu akaba atumvikana hari isomo mubona ubwicanyi nka buriya burenze kamere bwaba bubasigiye
amasomo arimo amasomo arimo bwa mbere hoho abantu ba- bagira ubushakashatsi baremeza yuko ah, gutunga imbunda bituma aribyo bitera bino bita omisayi urumva rero mugabo kugira ushobore kubandanya ubwo bushakashatsi birimo amafaranga amafaranga ari mu bagomba ku- guhagarika ibyo byo kugura imbunda akongera akabamwo mu byo kubifasha aha mu gihugu cya etazini cya amerika hariho ah, hariho ikintu bita NRA National Rifle Association icyo National National Rifle ah, kuva Ne- ubwo muri make ntabaciye mu ijambo ubwo ni nk'umuryango w'abantu batunze imbunda batunze intwaro ariko kandi banashyigikiye ko zi- abantu bazitunga inaha muri amerika yego Mm.
aho rero ifise ah, irafise amafaranga menshi iratuma iratuma aba- abari muri za leta bata badashobora kugira ico bagize kuko amafaranga yoshoboye gutuma baraba ingene ba bagabanya izo i- izo mbunda izo nkoho uko umwaka uza niko yagabanutse ubu ni makeyi rwose nta n'ikintu bashobora kugira mugabo ikindi nacyo kubera abo bantu baha amafaranga iyo nare bafise bashobora bitunze ba- bashobora gu- gutunga izo nkoho ah, nta kintu gishobora na kimwe gutuma batabandanya kuko iyo ah, iyo organization intuve national eh, NRA izoguma ah, itanga amafaranga hanyuma abo bantu rero muri kino gihugu nk'uyo mugabo padok bamwita aho yaja mu mahoteli kubera yagira ibintu by'akamari bamwita umu vip uwo mu vip ni ni intakogwako Ah, ibyo yamaze mi- aho yamaze iminsi mu ihoteli yari afishe arashyira ko amakamera ama- ibyo gufata amafoto kugira ngo ntihagire umusangaho kugira ngo ntihagire ubumenya icyo ariko arakora Mm, Mugabo, yari yiteguye neza.
nibaza yuko ubu babi- ni- uko bazobandanya aba- aba fbi bazotora yuko kumbure hari abantu yahaye icyo bita igifukamunwa sinzi mu kinyarwanda uko mu Ko yaba yarabapfumbatishije mhm.
yarabakoze mu yarabakoze mu minwa ati jewe ibyo niko ndagira ntibaraba nimu- nimurabe hirya Mm.
nibaza rero ikintu bizogira bizo nk'uko mu byabaye mu bindi bihugu haba mu bu- mu mu bwongereza haba muri australia haba haba muri norvege igihe ba- abantu batanguye kuza baricana bi- ko bigenze birengeye urugero barashoboye gutangura ayo mategeko nibaza Mm.
rero ko bizoca bituma ino mu ki- muri kino gihugu naho kumbure abademokrate badafise u- uruba- ububasha bwo gushobora kugira amategeko yabo Mm.
mugabo bizotuma basho- batangura kuraba ca- uwo- gitoyi gitoya icoco nko mu mahoteli umuntu aje agatangura kugira nk'izo imbunda zishika mirongo i- mirongo ingahe mw'ihoteli imwe bazotangura bakaza bararaba eh, ayo mavarize twinjiranamwo yuko kumbura atari mw'imbunda kuko ivyo bi- ivyo biba biragoye ye nagira ngo muri makeya noneho mumbwire mwari muvuze ko umubare w'abatunze imbunda ubu ngubu wagabanutse byaba byaratewe n'iki byatewe n'uko mu nko mu ndwara iheze ba- ba- abantu bagi- batanguye kuza barashiraho amategeko y'uko y'iminsi umara kugira barabe y'uko ushobora gutunga imbunda mugabo icyabitu- icyabyononye ni uko hariho ama leta zimwe zitabifise urumva rero baciye bi- bigaca bijamwo bimwe byo kuraba uwo bashobora gushiramwo muri profile ah, gushobora guto kumenya ku kwikeka yuko yoba atunze imbunda ibyo rero byatumye benshi abirabure abahispanic baragabanutse icyo batashoboye kugabanya ni abo bazungu ba- bafise amafaranga bashobora kuzitunga Mm. yereka noneho tujye ku murongo wa telefone eriyabo uranyumva ndakumva neza njye ni muhire yabo nk'uko uri buvuze ndi mu i kigali mu rwanda ikibazo cyanjye cyangwa se igitekerezo ubusanzwe ngewe uko nakora iki kiganiro nibaza ko ah, gutunga imbunda byakagize bifite amategeko abigenga anabi- a- anabitegeka icyo nicyo kibazo nibaza none se niba konsebusiyo yo gutunga imbunda ari nziza nk'aho ngaho muri amerika abantu bakaba bagen- ba- bafite ubwo burenganzira nibaza ko iyo konsebusiyo ari nziza ariko si cyo twibaza ni gute nshaka no kubaza n'uwo mutumire wacu ni gute umuntu atunga imbunda imwe ebyiri eshatu kandi hari amategeko amwemerera gutunga imbunda ese nta tegeko rivuga ngo uyu muntu agomba kura gutunga imbunda imwe cyangwa se ebyiri ni gute umuntu atunga imbunda imwe ebyiri eshatu akarinda agira imbunda mirongo itatu abazikura he ese nta nimero matirikire umuntu bamuheraho imbunda kugira tumenye ngo ubushize uyu muntu yari yaguze imbunda none ni gute twamwongera indi icyo ni cyo kibazo nahoze kwi- nibaza naho ubundi konsebusiyo yo Mm.
nibaza ko ari nziza cyane yo gu- yo gutunga imbunda ariko iyo imibare ibaye myinshi umuntu agatunga imbunda ukagira ni ni ikigo cya gisirikare biba bishatse gusobanura iki Mhm.
nicyo ngiye nibaza kuki batagira amategeko abigenga bagire n'umubare bagarukiraho Ni ikibazo ikindi cyiza kibazo ikindi kibazo nakibaza nakibaza ngo ese okay amerika ni igihugu cyiza gifite umutekano gi- mm, twese tuzi ko ari intangarugero kuki babemerera gutunga izo mbunda Eh, mhm. ni ibibazo Icyo nicyo ibibazo kibazo byawe cyanjye rwose nibazaga kandi mbashimira ko mumpaye ijambo ku ijwi rya amerika dore ko ari nabwo bwa mbere mvuganye namwe porofeseri gahungu mwumvise eriyabo mu- mu- muhire ibyo abajije ego oya icyo kibazo ayo- abajeje kiru- kirumvikana kandi nicyo nyine twa twazindukiye ko turi ko turaraba ni uko gutunga imbunda gutunga inkoho ya- biri mu mategeko hariho icyo bita ah, second amendment byemeza yuko ah, gutunga imbunda bi constitution ibyemeye Itegeko Ah, nshinga.
naho umuntu agombye kubisoma neza yosanga atari byo mugabo iki gihugu ca ah, iki gihugu ca amerika kirafise ah, ni igihugu ah, umuntu yovuga na ma- na- ni leta zunze ubumwe si ukuvuga yuko ari eta eta yose yiraba eta rero kubera yiraba leta yose ifite amategeko adasa n'ayandi muri- ari muri leta hariho nk'ama amategeko nki- nibaza yuko umunywanyi yasomye neza elias yasomye neza nk'ubu ubu muri iyo leta ya nevada birabujijwe yuko umuntu agura ikintu gisa n'imbunda kirazira kugitwara ku ibarabara mugabo kugira imbunda ya kweri kweri ishobora kwica umuntu nta tegeko ribibuza sinzi ko ibyo ibyo biragoye kumvikana hanyuma hakaba rero n'ayandi ma eta nicyo gituma nibaza ko ah, imbunda zagabanutse bambe abafite imbunda bagabanutse mugabo imbunda zatumye zibandanya zikaba nyinshi kuki gutunga imbunda Nu- ahubwo niho tu- rero twari dush- niho twari dushikiye kuko mu bindi bihugu nk'uko byabaye muri norvege nk'uko byabaye mu bwongereza igihe batanguye kuza baricana barashoboye kugira amategeko y'ugabigabanya muri leta zima- imaze iminsi yo kuri obama barashoboye kugabanya abantu bashobora amategeko agenga ingene umuntu imbunda ashobora gutunga uko zingana abantu bamye babaza bati mbega none ubu u- hariho amategeko yoba yerekana yuko umuntu ashobora gutunga icyo bita imbunda otomatike nta nta yariyo mugabo uco ashoboye kugira nta tegeko na rimwe ryamubuza amaze gutunga imbunda uwo mugabo padok yuko ashobora kuzihindura zigasho-
urakoze cyane mugenzi wacu jeni mukankusi kuri icyo kiganiro giranye na tanazi gahungu aho niyo duhereje ibiganiro n'amakuru mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye